radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
itariki makumyabiri z'ukwezi kwa kane wari perezida wa chad idris deby itno igisirikare cyo muri icyo gihugu cyatangaje ko yakomerekeye ku rugamba ayoboye ingabo yari abereye umugaba w'ikirenga mu ntambara zirwana n'inyeshyamba yitabye imana akimara gutorerwa indi manda nyuma y'imyaka irenga mirongo itatu yari amaze ku butegetsi icyo gihe inama nkuru ya gisirikare muri icyo gihugu yahise itora umuhungu we Mohamed w'imyaka mirongo itatu n'irindwi ngo ayobore ubutegetsi bwa gisirikare bw'inzibacyuho buzamara amezi cumi n'umunani hakabaho amatora y'umukuru w'igihugu gusa icyo gikorwa nticyavuzweho rumwe abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri cad ndetse n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi barwanyije icyo gikorwa inyeshyamba zatangaje ko zigiye gufumyamo zigafata umurwa mukuru njamena mu nzira inyuze mu ntambara dore ko ubutegetsi bwari bwanavuze ko nta biganiro bushobora kugirana nazo uko ni nako abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu basaba ko ubutegetsi bukurwa mu maboko y'igisirikare bugahabwa abasivili mu cyumweru gishize bahamagaje imyigaragambyo mu murwa mukuru basaba igisirikare kurekura ubutegetsi bukajya mu maboko y'abasivili dutegura iki kiganiro umubare w'abari bamaze kugwa mu bushyamirane hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano wari umaze kugera ku bantu icumi mu gihe abarenga mirongo itatu na babiri bamaze gukomerekeramo abandi cumi na babiri bagatabwa muri yombi nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu kuva icyo gihe nta munsi w'ubusa abaturage batagaragaza ko badashaka ubuyobozi bushya bwa gisirikare bw'icyo gihugu ese ibi bintu biragana he muri iki gihugu ibibera muri cade bifite ingaruka ki ku bihugu bya afurika haba ku rwego rwa politiki ubukungu cyangwa rurebana n'amahoro n'umutekano kuki iki gihugu cyakunze kurangwamo ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato cyangwa imvururu mu ihererekanwa ryabwo ibibazo n'ibindi turi buganireho nibyo byatumye muri isanga ibatumirira impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga ndetse n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano turi kumwe na porofeseri kananura wigisha muri kaminuza ya bordeaux mu bufaransa ukaba uri impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga porofeseri paul kananura ikaze mu kiganiro muri isanga nanone muraho neza mutagoma ndabashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro ndetse ndashimira na generali habyarimana duhuriyemo nk'abasuhuza abatwumva ndetse n'abazatwumva murakoze
yewe umaze kubivuga rero turi kumwe kandi na general bem emmanuel habyarimana impuguke mu bya gisirikare n'umutekano general habyarimana wabaye umuyobozi igihe kirekire mu buyobozi bw'ingabo z'u rwanda ndetse uba na minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu ubu ukaba ukomeje gukurikiranira hafi ibyo muri urwo rwego bibera hirya no hino ku isi ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane umunyamakuru mutagomwa ndagushuhuje kandi nshuhuje na porofeseri kananura turi buze gusangira ijambo muri iki kiganiro nshuhuje n'abumva iyi radiyo bose aho bari n'abazayumva mu gihe kizaza murakoze cyane turebe ibyerekeye urupfu rwa perezida idirisi debi bavuga ko yaguye ku rugamba arwana n'inyeshyamba ibyo bintu bitera kwibaza ukuntu perezida wa repubulika umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ajya kuyobora urugamba izindi nzego zose z'ingabo zihari ibyo bintu birasanzwe generale habyarimana umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi musirikare uri ku rugamba arujaho arujaho ku buryo buteguwe ku buryo budasubirwaho ko umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba ntabwo aba arimo wa mbere abasirikare ba mbere barwana ntaba arimo abafishe bayobora amakompanyi n'amabatayo yewe n'amaburigade yewe n'amadiviziyo we rero ajayo nk'umugaba mukuru w'ikirenga akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa kandi ntahorayo ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda akamarayo nk'umunsi ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo yaguye ku rugamba kandi nyamara ba shefu d'etat major baba bahari abategeka ibice by'ingabo imitwe y'ingabo za diviziyo za burigade za batayo baba bahari ntabwo rero we byakumvikana ukuntu yaba yapfiriye kuri aho icyo bita ligne de front ubundi ntibyumvikana si ngombwa ko bari n'umusirikare kandi niba ari umusirikare nawe igihugu kiba kimukomeyeho ko ni nk'idarapo ry'igihugu kuko ubundi bivugwa biragaragara yuko mu makubitiro apfuye igihugu kiba gicitse umugongo nicyo gituma rero bagomba kumurinda ku buryo bushoboka bwose ntabwo rero ari we ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere cyane cyane yishwe n'inyeshyamba ntabwo byumvikana ngo hari ikibazo turakomeza tubiganira ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za leta zunze ubumwe za amerika na ambasade z'abongereza zari zatanze imbuzi amakuru avuga ko umurwa mukuru njamena ushobora guterwa n'inyeshyamba nanone ibyo biratera kwibaza umuntu akibaza atese mu buryo bwa sitarateji ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yari asanzwe afite ayo makuru urakoze nanone kumbaza icyo kibazo ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma avuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo kuba umugabo w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye udongo byo mu gifaransa bitwa le renseignement aba abifite ku buryo buhagije si ngombwa ko bibwirwa n'abanyamerika cyangwa n'abandi abo ari bo bose agomba kuba abifite ku buryo bwuzuye buri gihe igihe ku kindi umunota ku wundi kuko afite ababishinzwe aba azi ko bafite ubushobozi buhagije ari mu bumenyi ari mu bikoresho n'ibindi byose ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera aho ariho hose baza gutera muri murwa mukuru batera nk'ariya baturutse ku mupaka wa nigeri aho baturuka hose we aba afite abasesenguye bazi neza aho umwanzi azaturuka bafite ibijyanye n'umwanzi byose nicyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu kabone niyo baba bateye umurwa mukuru umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo kugeza amagingo yabo baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za kanemu ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri foromu porofeseri paul kananura urebye ukuntu cadi yubatse mu buryo bwa gisirikare mu buryo bw'ubutegetsi cyane ko umuhungu wa idirisi debi ubwe ariwe wari ukuriye abarinda perezida wa repubulika ari we se ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero murakoze cyane nkeka yuko bitashobokaga ariko byarabaye nubwo byatunguranye icyo nshobora kuvuga ni uko marishari disi debi yari indwanyi yajyaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye yewe akajya n'imbere kuko buriya muri cade bafite uburyo ubundi yenda ubu byarahindutse bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri dezeri bakarasana ubwo barangiza bakagenda ibyo rero nawe igihe cyose cyane cyane akiri umusore nubwo yari perezida yahoraga abikora edayeri yigeze no kuvuga yuko ariwe perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo byo bari gupfa byinshi cyane kandi bishingiye no kuri iriya manda cyane cyane no kuri iriya manda ya gatandatu yiyongeje ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza icyakora ibyo ari byo byose yapfuye ari ku rugamba ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri mirongo itanu ukurikije aho barwaniraga urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu hejuru y'irugu ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumurase yenda n'imbere icya gatatu ni uko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi barimo abajenerali n'abakoroneri bageze barenze icumi abandi bakanakomereka ariko abo bakomerekeye mu rufaya mu kurasana urufaya kw'ababarinze icyo gihe amaze kwitaba imana niko bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba imana ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze ibyo ari byo byose yagiye ku rugamba ku itariki ya cumi na karindwi ku itariki ya cumi n'umunani nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba ari naho haje kuzamo icyo kibazo inama irangiye cyo kurasana nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya cumi n'umunani nubwo byatangajwe ku itariki ya makumyabiri bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo ntabwo ari ibyo biganiro kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya makumyabiri n'umunani ubwo mubyara we wigeze nawe kuba inyeshyamba nyuma bakaza kumvikana witwa yaya biro yaje muri njamena ashaka kwiyamamaza hari hasigaye iminsi ine ngo batange za kandidatire mu kigo kibishinzwe noneho ageze muri kapitali ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngo atitabye ubutabera kandi ngira ngo perezida ntiyashaka ko hagira undi muntu wo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice none haza gufata baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera muri uko gushaka rero kuza kumufata byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana haza gupfiramo nyina urumva uwo nyina ni nyina wabo wa idirisi debi ibyo rero kuko hariya muri cade abasirikari benshi cyane cyane bakuru ni abo mu muryango umwe bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo mu bamurinda ni uko rero kuryana mu muryango kuzanamo umwiryane no kutumvikana byamuviriyemo urupfu ngira ngo uwamurashe ntabwo ari uko batumvikanye muri iyo nama ahubwo ngira byari uburyo bwo kwihorera nkurikije ukuntu bivuze ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byashyizwe ahagaragara cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye
mbizi mu ikambere nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana kandi tuganira n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivire mu kanya turajya kwa generale habyarimana ariko ugifite mikoro urebye amateka ya cadi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na za mirongo inani na gatatu kugeza mu gihe cy'ubukoloni bw'abafaransa ndetse na nyuma yaho cadi imaze kubona ubwigenge i- yaranzwe n'imvururu haba mu gusimburana ku butegetsi haba kotsa igitutu ababufite haba imitwe y'abitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bihanye imbibe na cadi ibyo bintu byose biterwa n'iki porofeseri paul kananura ibyo bintu biterwa no- n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza abandi ubifashe muri rusange nka buriya abayisilamu yego ni benshi ariko baryamiye abakirisitu ubu aho ni muri rusange noneho nk'ubu ngubu perezida idirisi debi niwe wari umazeho igihe kirekire niwe wari uyoboye igihe kirekire imyaka mirongo itatu ntibyari byarigeze bibaho muri cade ariko muri cade kuyobora bishingira ku bintu bibiri ni igisirikari n'ubwoko bukurwanirira buriya idirisi debi ari mu bwoko bw'abazagawa ubu ni bwo buyobora kuva yajyaho igisirikare nibwo buyobora igisivili ku buryo nk- ako- ako gatsiko inzego z'umutima w'igihugu n'ibigo bigenga umutima w'igihugu nka mirongo itatu biyoborwa n'abantu bo mu muryango we n'abo n'abo muri ako gace basangiye ubwoko ibyo rero nibyo bituma igihe cyose habaho abandi barakara bagakora iyo mitwe yo gutera igihugu bagakora bakaba inyeshyamba kandi noneho n'ikindi gitangaje ni uko habaho n'inyeshyamba nk'uko nabivugaga no muri iyo miryango y'ubwayo uwo nguwo yayadiro ni mubyara wa perezida witabye imana akaba ari nayo mpamvu biba bikomeye bamaze kumvikana yaraje amugira minisitiri amaze kumugira minisitiri igihe cyaviriyeho akaba umujyanama we eh, aho ngaho mu biro bya perezida wa repubulika bakora imirimo yindi inyuranye ku buryo mu minsi yashize yari yamugize na ambasaderi muri uriya muryango wa semake eh, w'ibihugu byo- byo muri afurika yo hagati bihuje ubukungu n'ifaranga rimwe rya- ry'amasefa ye wabivuyeho ejo bundi muri uyu mwaka ushize wa- wa bibiri na makumyabiri nibwo avuye kuri uwo mwanya wa ambasaderi ariko kuko yi- yari atangiye gusa n'ushaka ku- kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika eh, nibwo rero atangiye kujya avuga bimwe na bimwe cyane cyane avuga umudamu w'umukuru w'igihugu ko hari amafaranga yanyereje ari n'ibyo ngibyo bamutumiriye mu bucamanza akajya yanga kwitaba ubwo rero yari yaje muri ariya ma- muri uku kwezi kwa kabiri gushira kugira ngo atange kandidatire kuko niho habaye ibyo byago byateye umwiryane mu muryango ndetse no muri ubwo bwoko bwabo bikaba binaviriyemo urupfu perezida idirisi debi ariko umuntu akaba yakibaza gusa nk'utubazo tubiri ese ni uwo mwiryane gusa umuhitanye cyangwa hari n'ikindi inyuma ukundi kuboko kutazwi cyangwa se nako gushobora kuba guhari cyane cyane kaba abasaza bamaze igihe bayobora bari batangiye kugira imyitwarire idasobanutse ndashaka kuvuga haba mu bihugu byabo haba no muri bampatse ibihugu eh, ku buryo atari uwa mbere n'abandi bazabikiza mu minsi iri imbere aho turaza kuhagaruka mu kanya ariko tukiri no kuri icyo kibazo ubufaransa bwahise bugaragaza rwose ko bushyigikiye cad ndetse eh, perezida w'ubufaransa ajya gushyingura nyakwigendera ndetse baranabitangaje bavuga ko bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu Ah, kuba igihugu cy'igihangange nk'ubufaransa kigaragaza ko gishyigikiye leta inzi- y'inzibacyuho ya gisirikare ubundi bisobanura iki ku gisirikare cy'igihugu general habyarimana ngo nagira ngo maze ngire utuntu tubiri mvuga ku byo porofeseri kananura yavuze ibyo yavuze byose nibyo nibyo rwose nanjye turabifatanyije biriya by'umwiryane mu miryango ibiki byose ariko nagira ngo ngaruke ku kantu kariya kantu k'ubuhangange yavuze kuri perezida idirisi debi yavuga ati yari umuntu w'umurwanyi w'igihangange ukutse ukaze cyane nagira ngo mbivuge ko ngewe mbibona mu bundi buryo Eh, ni uburyo eh, bu- iyo bukunze kugaragara mu bihugu byacu bya afurika aho umuyobozi aba ashaka buri gihe kwiyitiranya n'igihugu na leta y'igihugu agashaka kugira ngo abe ari we wenyine ugaragara kandi bavuge ko ari we wenyine ushoboye kurengera igihugu cyangwa se ari we ukwiye wenyine kugira ngo adahari ko kitabaho icyo kintu rero ni ikintu kibi kigera n'aho umuperezida w'igihugu tuvuge ko noneho yagiye no ku rugamba akahapfira ese byari ngombwa ko ajya gupfira ku rugamba cyangwa se icyatumye cyo ni uko nigeze kumva hari abanyamakuru babivuga cyangwa abashakashatsi bavuga bati abasirikare be ntibari bagishaka u rwanda ibyo bikagaruka wenda mu byo mugenzi wanjye porofeseri yavugaga ati imyiryane hagati y'imiryango iyo abasirikare batagishoboye badashaka u rwanda ni ukuvuga ko hari ikibazo gikomeye kiba cyaragombye kuba cyarakemuwe kandi icyo kibazo kuba kitarakemuwe icyo gihe twabyita ko ari ubushobozi buke bw'uwo mukuru w'igihugu ushaka gusimbura gufata umwanya w'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu aho kugira ngo we abe nk'umuntu yumve ko ari umwe mu bandi ubwo rero icyo kintu kigomba kumvikana ko bitumvikana ukuntu iyo perezida atagiye ku rugamba kujyaho inshuro nyinshi cyangwa inshuro zose igihe cyose ntabwo bisobanura yuko afite uburyo sitaratejike na plan operasiyoneri zatuma arengera igihugu ahubwo aba ashaka ko icya mbere ni ukuvuga ko aba atumva menage uko ingana cyangwa se ngo ayikurikirane amenye uko imeze akore plan operasiyoneri nyazo ku buryo abashinzwe kurwana barwana bakurikije izo plan icyo rero ni icyuho gikomeye mu mirindire y'ubusugire n'igihugu ibyo byose usanga muri afurika bibuse icyo nicyo wagira ngo mvugeho gatoya hari n'ikindi mubaje muvuga ku ntambara z'urudacari kuko yasobanuye cyane cyane impamvu z'imbere mu gihugu ndetse mu kanya arangiza yakomeje yuko impamvu zituma intambara ziba zidaterwa gusa n'ibyo mu gihugu imbere ziterwa ahanini n'abantu bashaka kwinjira gukontorora icyo gihugu cyane cyane gukontorora ubukungu bwacyo nabyo yabikomojeho urareba rero icya gatatu ni aho cadiri cadi urabona ikikijwe na libiya ikikijwe na sudani ikikijwe efuwari santara afurika yo wenda tuvuge ariko nayo uzi ko nta mutekano uhora ubayo hirya hari kameruni hari nigeria hari na nigeri ibyo bihugu ni ibihugu bakunze kuvugamo ngo bajiyadisite ngo terorizme ibiki byose ni ukureba iyo amvironoma ikikije cadi ibishaka iki ni bande batuma ibityo ni bande batuma haba akaduruvayo muri libiya ni bande batuma harabaye akaduruvayo muri sudani kugera n'aho icikamo ibice bibiri ni bande batuma haba akaduruvayo hariya muri saheli hose aho rinavugaga nigeria niger kameruni na za mari ziri hirya hose abo ngabo ndakeka ko ubushakashatsi bwerekana ko ari bo ahanini batuma intambara z'urudaca zihoraho muri kariya karere harimo na cani ikindi rero gikomeye ubwo porofeseri ari buze kubisobanura neza kuko abizi ibijyanye n'ubukungu ibira by'ubukungu ariya ma peteroli atangiye kugaragarayo n'izindi n'ibindi n'ubundi bukungu bwo mu butaka nabwo bugomba kuba buri mu mpamvu zituma intambara noneho zikomeje gukaza umurego naho ubundi ibyo yavuze byamwiryane byatuma perezida bamwica ndetse akicwa n'abari hamwe nawe ibyo ni byo hanyuma rero sinzi neza wasubira mu kibazo wari umbajije kugira ngo yumve neza ubutumwa bitanga kubona perezida w'ubufaransa ari we mu perezida wenyine ibihugu by'ibihangange uzi gushyingura perezida idirisi debi
ibyo ni ikibazo gikomeye gishaka umwanya munini kugira ngo gisobanure nahoze mvuga ukuntu intambara yabaye muri libiya bakayishwanyaguza ikaba kuriya uzi ko ubufaransa bwagizemo uruhare runini n'ubwo intambara yakozwe mu izina rya otani uzi ko hari n'abandi bari bafitemo uruhare rukomeye nka biriya bihugu bindi by'ibihangange nka leta zunze ubumwe za amerika n'abandi bifuzaga ko libiya idakomeza gukomera kubera imitungo yayo no kubera za viziyo uriya bakomeje kwita dictatere umuntu mubi kadafi kubera ko yari atangiye kuvuga ati afurika ntigire satelite zayo afurika ntigire amabanki yayo afurika ntigire ubwigenge bushobotse mu bukungu yewe ndetse no mu mutekano ibyo rero nicyo cyatumye bamukuraho ndakeka ko tugarutse no muri biriya byo muri cade numvise amadisikuru ya uriya perezida idirisi debi yari amaze iminsi avuga cyane cyane mu gihe cy'amatora cyo kwiyamamaza avuga ati abantu batera akaduruvayo hano ni bande tugomba gukora iki kugira ngo tubarwanye duhangane nabo yarabisobanuye mu madisikuru ye ndetse hari n'aho yageze aravuga ati ibi ngibi ndi kuvuga noneho bishobora kuba ari ikimenyetso ari kwicira urupfu de kere de mort mu gifaransa donc urabona ko ni ibintu nawe yari atangiye kubona abizi cyane cyane aterwa ubwoba ubwoba bwinshi ntiyabuterwaga n'imbere yari awufite bihugu by'ibihangange kubera ko n'ibiba imbere burya nibo baba babikomanya nibo bafata umuntu bakamubwira ati wowe tuzagushyigikira kora ibi ukore kudeta turahita tuvuga ko twemeye iriya conseil militaire de transition iyobowe n'uriya bita umuhungu we noneho tugushyigikire birangire uriya watangiye kuvuga yuko adashaka ko ifaranga sefa rigumaho uriya watangiye kuvuga ko igihugu kigomba kujera umutungo wacyo uko kibyumva peteroli kandi ndibutsa yuko n'undi muperezida wamwubangirije uriya tombarwayi yazize yuko ibibazo bijyanye na peteroli atangiye kuvuga ati no ati abafaransa mwebwe ntimugomba kubigumana ahubwo turaza twigira tugomba kubiho dushatse tubona dufiteho inyungu naho rero kuriya kuza kwa kwa perezida macron akaza muri biriya muri iriya mihango yo guherekeza nyakubahwa perezida idirisi debi biragaragara ko si uko yari akunze debi si uko yari akunze cade ahubwo yari atangiye kugira ubwoba akavuga ati ngomba gukurikiranira hafi ibiba kugira ngo dukomeze ubufaransa bukomeze bugire ingufu zihagije zo kugira ngo tudumine cade na kariya karere byibutse yuko bafitemo na bazi militeri ikomeye kontorora kariya karere ikigo cya gisirikare gikomeye cyane kirimo amadege amashara kirimo n'ibindi byose byangombwa by'itumanaho bikomeye cyane bikontorora si cyaje gusa bakontorora ahubwo bakontorora na kariya karere kose na saheli yose byose bifite baze hariya muri cyane urumva rero agomba kumenya yuko kwizera ko umuperezida uvuyeho umusimbuye agomba kugenda mu murongo wabo nicyo gituma nk'uko porofeseri yabivugaga bafitemo uruhare kuko nibo bihitiramo usimbura uvuyeho njyewe bakakeka ko makuru aricyo cyamuzanye yaje aje gutanga amategeko gukurikirana ibintu uko bigenda kugira ngo bigende mu buryo bateguye bateganya bashaka bafitiye inyungu no kwizeza abo ngabo bagiyeho mu by'ukuri baba bashyizeho ko bari hamwe nabo ni icyo ngicyo cyamuzanye ikindi rero harimo n'ubwoba nanone akavuga ati none byahindagurika tugataha ubuhangange muri kariya karere cyane cyane muri cade wenda nk'abanyamerika bakaduca inyuma nabo urabona iriya peteroli iri kuboneka hariya muri muri base mu bibaya bya cade na ruguru ahagana muri saheli za kanema ni ikibazo urabona ko amasosiyete y'abanyamerika za ekisoni n'ibindi zose ziri kujyayo urumva rero ni intambara nayo iyo bita hagati y'ibihangange n'ibihugu by'ibihangange nayo afite ubwoko kandi ibi bihugu n'ubundi ni uko tudafite igihe ngo tuvugire amateka uko yagiye azamuka kuva nyuma y'intambara ya kabiri ndetse n'ibihugu bya afurika bibona ubwigenge n'uko ibintu biri kugenda bihinduka si muri cate honyine porofeseri yanabivuze ati abaperezida bagiye bapfa bazira iki kandi n'abandi bazapfa bazira iki ni ikintu kimwe ni ibihugu mu by'ukuri by'ibihangange bishaka kugira ngo bigume hariya bikontorore imitungo kandi bitange amabwiriza uko bishaka ndakeka ko kuza kwa kwa makuru n'ubwo ari byo nakuvugaho murakoze porofeseri paul kananura ngira ngo generali abisobanuye neza cyane kuriya gushyigikira inama nkuru ya gisirikari ku bufaransa harimo inyungu ebyiri ariko mbere yo kuzigeraho reka tubanze turebe impamvu impamvu ya mbere ni uko hategeka igisirikari muri cabi nicyo gifite ijambo ntabwo rero bari bubashe gukurikiza itegeko nshinga rishyiraho perezida w'inteko ishinga amategeko cyane cyane ko ari n'umukirisitu urumva ntiyari bugire ijambo ku bantu bayobora ubutegetsi ba bandi bita inda y'ingoma icya kabiri ni uko hari ikibazo cy'iterabwoba hariya muri saheli kandi cade akaba ariyo yari ifite abasirikari bashobora guhangana nacyo urumva rero bagomba gukomeza ubwo butegetsi bwa gisirikari ari nayo mpamvu uriya mujenerali mahamati disi deba ari we bahisemo kugira ngo abiyobore kuko uzi ko ari we wayoboye bwa mbere umutwe w'abasirikari bageze ku gihumbi na magana abiri ba cade bagiye kurwanya iterabwoba muri mari niwe wagiye aziyoboye ibyo bintu arabizi ni ukuvuga ko agomba gukomeza politike ya cade muri ibyo bintu byo byo kurwanya iterabwoba hariya muri muri saheli ibyo rero bikaba birimwo izo nyungu ebyiri twavugaga harimo gukomeza inyungu z'ubufaransa nk'igihugu hariya muri afurika no muri ako karere babicishije muri cade inyungu yindi rero irimo hano mu bufaransa mu mwaka utaha hazaba amatora kandi urabona yuko hano mu rwego rw'igihugu iki cyorezo cyatumye nk'ahandi hose ku isi abaperezida bata agaciro haba mu byemezo bifatwa haba iki batahabwa icyizere batagifitiwe icyizere n'abaturage urumva rero ku muntu nka perezida makuru uzajya mu matora ntiyakongeraho yuko no hanze haba ikindi kibazo cyane cyane ko politiki yo hanze ishingiye ku kurwanya iterabwoba niyo mpamvu yagombaga gukora ibishoboka byose buriya kujya muri cade nubwo avuga ngo yari inshuti y'ubufaransa si cyo cyari kimujyanye icyari kimujyanye byari ukugira ngo yerekane ko bashyigikiye buriya butegetsi bwa gisirikare bugiyeho ikindi avugane n'abandi bayobozi bahaje babonye ko bakoze inama uyu mujenerali nyine uyobora irya nama aka kanama ka gisirikari n'abaperezida bo muri g5 sahel bariya bahuriyeho mu kurwanya iterabwoba muri sahel n'umuryango w'afurika n'umuryango w'afurika wunze ubumwe ngira ngo uriya muyobozi waho uri n'umucadiye nawe witwa mahamati bakoranye inama kugira ngo mbere yo kujya gushyingura ubwo rero cyari kimujyanye ni ukugira ngo abumvishe uko ibintu bigomba kugenda n'uko bagomba kubyifatamo baba abaperezida bo mu karere baba n'abo ngabo bayoboye afurika yunze ubumwe kugira ngo bataza kwirirwa bajya muri bya bindi byo bari bamazemo iminsi iyo hahindukaga ubutegetsi nk'uko babikoze muri mari no mu bindi bihugu bakavuga ngo ntihajye haba sivire wabonye ko ho ntakiri kuvugwa ahubwo uru rupfu rwa debi ngira ngo rugiye gupfiramo n'umuryango w'afurika cyane cyane ko ubwo indangagaciro zarwo zizaba zigiye gute urabishingira kuki none se ubu nibatabishyiraho muri cade ngo nihaze abasivire hakurikijwe irya sharite ya demokarasi bazabivuga mu kihe gihugu kindi ubukurikiyeho n'umuryango wunze ubumwe bwa afurika ubumwe bwa afurika nawe uragenderamo rwose ku byerekeranye n'indangagaciro buriya muri afurika harimo umukino uri kuhakorwa ariko abayobozi ba afurika bisinziririye cyangwa se bigize ba ntibindeba kugira ngo barebe ko bamaraho kare muri iyi ntambara y'ubutita iyo igeze muri afurika ihinduka akazuyazi ikibazo rero kiri muri kariya karere ni uko gafite ubukungu bwinshi noneho ibi bihugu byose by'ibihangange birashaka gushyira ijanja muri kiriya kigobe cya gineya amaramambure uburusiya bwamaze kugera muri gushyira ibirindiro muri santara afurika bukaba buri kubaka icyambu cya gisirikari muri sudani kandi bakaba bifuza guhuza santara afurika ndetse ubwo bizanye no muri kameruni kugira binjire muri icyo kigobe neza gushyiraho gari ya moshi ibyo ngibyo rero ni byo biri gutuma hari politike iyo ngiyo cyangwa iyo ntambara y'ubutita iri kujya muri afurika cyane kandi izagenda yigizayo bariya basaza basigaye kugira ngo unabirebe muri kariya karere umuperezida wagiye gushyingura debi ni uwa santara afurika wenyine bariya bose cyane cyane bariya basaza bose bakikije bari muri biriya bihugu bya afurika yo hagati nta n'umwe wagiyeyo umuntu akaba yakeka impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni uko batishimiye uburyo mugenzi wabo yishwemo bakaba ari nk'uburyo bwo kwigaragambya kugira berekane ko batabishyigikiye indi mpamvu ya kabiri umuntu yakeka ni uko nabo batazi uzakurikiraho hagati aho bakaba batarashakaga kujya kubona ibizabaho mu minsi iri imbere ugifite mikoro wari uvuze uti ni uko nabo batazi ibizababaho mu minsi iri imbere wigeze no kubikomozaho kare hari ikigaragara nk'impfu zitunguranye ku baperezida b'abanyafurika n'ubwo impamvu z'icyo bazira zigiye zitandukana ukurikije uko bigenda bitangazwa cyangwa se bivugwa ariko afurika irimo iratakaza abayobozi ku rugero rudasanzwe ibi bintu wabisobanura ute porofeseri paul kananura byaba ari uko kuboko kw'intambara y'ubutita kurimo cyangwa ni impfu zisanzwe uretse ko zihurirana n'icyo kibazo ntawamenya ariko ako kaboko k'intambara y'ubutita ntabwo kabuzemo cyane cyane urebye abagiye bitaba imana ku buryo butunguranye cyangwa se butazwi n'ubwo yenda byaba ari indwara ariko bose ntibapfira rimwe ku buryo bukurikiranye nabyo bitera kuba umuntu yakibaza ati ese ikibazo gihari ni ikihe kandi bose bakaba bahurije ku kintu kimwe cyo kuba mu magambo yabo mu mikorere yabo babangamiraga inyungu z'ibihugu bya rutura kandi bageragezaga kumvikana n'ibindi bihugu kugira ngo babashe kugirana umubano mwiza n'isi yose kandi bashyigikira inyungu z'ibihugu byabo icyo kintu nicyo bahuriyeho ngira ngo generali yabisobanuye neza mu kanya ati za videwo ngira ngo mwese mwarazibonye za marishari debi avuga ati ibi ndi kuvuga yenda ndimo ndicukurira imva ngira ngo yari abizi kandi murebye mu yindi ikurikiyeho yavuze ko wazagwa ku rugamba ngira ngo yari arimo atanga umurage ikindi ni uko yibazaga ibibazo twese twibaza ariko we noneho akabyibaza nk'umuntu ubizi kuko afite ubushobozi bwo kubimenya akurikije inzego z'umutekano n'inzego z'iperereza afite ati ninde utera akajagari muri afurika ninde ushyigikiye ibyo bintu by'iterabwoba abo bantu bafite intwaro kandi bafite intwaro bazikura abo bantu bafite ubushobozi rimwe na rimwe burenze igisirikare cy'igihugu kandi ari abantu bangahe abo bantu barwanijwe imyaka icumi n'ibihugu by'isi yose badatsindwa ntabwo icyo kintu bifite icyo bihatse ibyo bibazo yarabyibajije amaze kubizibaza nibwo yanavugaga ati wenda nshobora kuba ndi kwicukurira imva icyo ngicyo kirerekana uwo mwuka uhari utari mwiza ikintu kiri gututumba muri afurika muri rusange no muri kariya karere ko mu kiyaga cya cade kijyana mu kigobe cya gineya ikindi umuntu yakongeraho gito ni uko perezida utanze igihe ejo bundi wasimbuwe ku buryo bwemewe bwa demokarasi mu matora wa nigeri ikintu cya mbere yakoze ni nk'aho yari yiruhukije muzarebe ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru hano mu bufaransa nshobora yenda kukiboherereza yagiye kuri icyo kibazo cy'umutekano yerekana ko nawe atacyumva niba ataracyumvaga ari perezida si ukuvuga ko atacyumvaga yavuze ibyo atashoboraga kuvuga ari perezida ubu ngubu yaravuze kuko iyo ntuzi uwo mwambaro wari umuriho umuremereye asa n'uwiruhukije akaba ashaka kuvuga nubwo yavuze bitari byinshi cyane ariko yagerageje kwerekana uko icyo kibazo giteye icyo kibazo rero uko gikururwa kijya muri afurika muri iyi minsi afurika yose nitutitonda tutanakora akazi tugomba gukora izaba imeze nka somaliya generale habyarimana porofeseri kananura ati afurika nitareba neza umuryango wa afurika yunze ubumwe urarangira buheriheri ati afurika nititonda iraza kumera nka somaliya mu minsi iri imbere hakorwa iki kugira ngo uwo muryango we kuzima kugira ngo afurika idahura n'ako kaga urakoze ndumva ari ikibazo gikomeye amahirwe ni uko ndi hamwe na porofeseri wenda ubu wari buze kuko rero bwabaga abaporofeseri ntibiburira nagira ngo maze utuntu dukeya ku byo mugenzi wanjye yavuze kandi nawe wavuze cyane cyane ndashaka kuvuga ku kiriya kibazo cy'impfu zidasobanutse z'abaperezida iki kibazo cy'impfu zidasobanutse cy'abaperezida ni intwari ikomeye intwari ikomeye ikoreshwa na biriya bihugu by'ibihangange ndetse tukongeraho n'iriya miryango ikomeye bita za miritinationale kuva intambara ya kabiri yarangira intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye mu by'ukuri hatsinze ibihugu bitanu ngira ngo ngira ngo harimo amerika harimo rusiya harimo ubushinwa harimo ubwongereza n'ibindi bihugu satelite byari byo biri hamwe n'abanyamerika nka canada australia n'ibindi batsinze iyo ntambara rero bamaze kubona yuko ibihugu by'i buraya ntacyo bishoboye ariko kandi basanga yuko ari byo bifite bikontorora umutungo w'isi uzi ko ubundi ibihugu bya afurika ntacyo byari bibwiye abanyamerika mbere yaho gato n'igihe bagabagabana afurika mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu abanyamerika barabirebaga ariko bari bari gukora iby'iwabo bagira mu bihugu byabo bikomere n'abarusiya bari mu byabo ku bikomere bari gushyiraho iriya sisitemu ya gikominisite n'abashinwa byari ukuba bari mu ntambara zabo ziri ariko uko ibihe byagendaga birangira batangiye kubona ko muri afurika harimo ubukungu abanyamerika babonye ko ariho bavanye iraniyumu iyi kambovishingorobwe bakoresheje hariya muri katanga babonye yuko hariyo za kwivura harimo iki hariyo za fore ekwatoriyare n'imbaho hariyo amazi n'imigezi n'ibiki byose baravuga ati aba bantu batsinzwe ubwo ndavuga muri kariya gace ariko n'ahandi hose byari bihari za kakao za makahwa ibintu byose bakabona ko muri afurika ariho biva mu byo bariya batsinzwe bakontorora afurika urabona abari batsinzwe bari abafaransa bari afite igice kinini cya afurika iyo mu majyaruguru afurika y'uburengerazuba bakaza bakajya no muri afurika yo hagati bafite ibihugu byose bakontorora bafatanyije n'ababirigi bene wabo bakontorora na kongo yose na rwanda burundu noneho abaporutige n'abayesipanyoli bakontorora biriya za mozambique n'izindi zose nazo zifite peteroli n'ibindi byose by'ubukungu abahorandi nabo ni uko noneho baravuga bati aba bantu tugomba kubaka ibi natwe tugomba kugera kuri buriya bukungu babivuze ntibabivuze gutyo ariko baravuga ati icya mbere duhimbe ntuza plan plan ya mbere ni ugushyiraho conseil de titere ikagiserera ubwigenge bw'ibihugu bya afurika n'ibindi nubwo turi kuvuga afurika ariko ibiba muri afurika ubu biraba n'ahandi hariya mu wayenoriya n'ahandi hose no muri amerika latine hose noneho rero abavuga ati mureke tuvuge ko ibihugu bigomba kwigenga vuba vuba mu myaka mike itarenze makumyabiri cyangwa cumi n'itanu nibyo bakoze ubwigenge buratangira muri za mirongo itandatu hari n'ubwatangiye mbere ho gato ariko ibyabaye byinshi ni byo muri mirongo itandatu icyo gihe ibihugu byarigenze pe byose bikurikirana buri kanya buri kanya ariko abanyamerika n'abarusiya babishyigikira muri loni n'abashinwa ntabwo ari uko bari bakunze afurika bashaka ko bariya bayivamo noneho nabo bakinjirayo abanyaburaya nabo rero baravuga ati nubwo habaye ubwigenge ariko ntituzaviramo batangira kuvuga bati turahindura uburyo bwo gukoroniza ntibikiri nka mbere uko twabikoze muri konferansi ya berlin ahubwo noneho turaza dushyiraho abategetsi twishakiye kandi dukontorore n'ubukungu ku buryo twishakiye cyane cyane ifaranga n'ibindi byose nibyo bakoze rero abaperezida bose tugarutse kuri izo batangiye bavuga ati twebwe turashaka ko igihugu byigenga tukagira uburenganzira tugafatanya n'ibindi bihugu ariko natwe twigenga uhereye kuri ba patrice rumumba bahise bicwa vuba vuba nuriyeho muri cadi wa mbere tombarbaye yarapfuye na nyuma yaho urabona ba sankara urabona n'uwo kadafi twavugaga n'ibyo bagiye bazira n'abandi biriya byo muri afurika y'ibiyaga bigari abaperezida bagiye bapfa bose byari purarifiye n'abo bantu harimo ba perezida habyarimana mbere y'aho gato perezida ndadaye perezida ntaryambere wapfanye n'u rwanda uriya perezida rurande zire kabwira nawe wageze hariya akavuga ati noneho n'igihe tugiye kwigenga dukore rdc nayo ikomere bose abo barabizi birakomeza rero nibyo biri kuba n'ubu ngubu uri kubona bagenda bapfa ku buryo budasobanutse urabona uriya wo muri burundi yaragiye ku buryo budasobanutse noneho hari hateye n'iriya ndwara bakaba batuboniyeho ya korona virusi uwo muri tanzania nawe wari utangiye amajyambere akomeye urabona ko yapfuye ku buryo budasobanutse bariya bo muri cote d'ivoire uriya bagbo nawe wavugaga ibintu nk'ibyo urabona ko yakize hamana ibintu nk'ibyo rero byo kugira ngo afurika itategekwa n'abayobozi bakunze afurika kandi bashaka ko afurika itera imbere icyo kintu bagishaka niyo ituma rero batera akaduruvayo kugira ngo abanyafurika batasobanukirwa maze bahora bari aho gusa bavuga ati hari abateroriste bari aha bati mujyane y'abasirikare aba nabo bari aha ariko batabona igihe gihagije cyo gutekereza bati ese afurika izagenza ite ubwo ndi kugana ku byo wabwira uti niyo afurika urwunge rwa afurika afurika yunze ubumwe izagenda gute kugira ngo idahungabana afurika kugira ngo idahungabana nta gitangaza kizabaho kigomba kubaho ni abanyafurika ubwayo ubwabo bagomba gutuma idahungabana bakayishyigikira ni byiza ko hari abaperezida bamwe na bamwe batangiye kuza babibona babivuga ndakeka ko biziyongera kandi na ruriya rupfu rwa idirisi debi ntirupfu ubusa abanyafurika bakavuga bati nk'abo muri afurika abandi batangiye kwibaza na bariya bataje mu kumuherekeza bakavuga bati ariko tugomba kwiga icya mbere ikibazo indepandanse y'ubukungu ikibazo cya indepandanse mu kurinda umutekano wacu ni ukuvuga ifaranga bakarikora ryabo byaba badashoboye gukora iryo bahuriyeho nibura buri gihugu kikarigira buriya buhangange ubufaransa bufite na za banki mondiyari na cyo bakagera ku mafaranga ya afurika bukavaho ibyo ni byo kazidafi yazize yashaka kugira ngo biveho ariko nyafurika perezida aho kugira ngo babyumve bakavuga ngo yago digitateri yagiye urumva ko haracyari ikibazo yo gusobanura ya conscientisation y'abaperezida y'abayobozi b'abanyafurika yewe na conscientisation y'aba intellectuel b'abanyafurika bakumva ibyo bibazo uko biteye kandi bakavuga bati nitutabihagurukira dore tuzarimbuka dushyireho kuko bariya bantu b'abanyaburayi n'abanyamerika bapfuye mu burayi baragenda mu kinyejana cya cumi na kane na gatanu basanze muri amerika hatuye abantu za miliyoni barabamaze bashyiraho ntabwo rero ibyo bibateye ikibazo na gusa no muri australia ni uko byagenze no muri afurika escaravaje urabona uko yagenze rero abanyafurika igihe kirageze ko barebera kuri ziriya mfu bakavuga bati mureke dushyigikire umuryango umuryango wunze ubumwe w'afurika nibwo bwonyine bizatuma tugira icyo tugeraho dushyireho ifaranga rya afurika turebe afurika ko twakora tugakora imihanda iduhuza kugira ngo abantu bave mu bwigunge bahahirane n'ibindi bikorwa nk'ibyo bakabikora nibatabikora tuzasubira inyuma h'imyaka irenze ijana yindi kuko ni ngombwa ni duvari bafite n'abaintelektuweli twese turimo n'abaperezida b'ibihugu bakavanaho biriya bintu nk'uko porofeseri yahoze abisobanura by'imyiryane hagati y'ingo y'imiryango abepfo n'abayaruguru abakirisitu n'abayisilamu n'ibiki byose ni ibyo baturunda babarundamo abanyafurika kugira ngo bate igihe rero abanyafurika bagomba guhaguruka bakumva neza ko ni ikibazo cyo gupfa no gukira bagomba kuko ubukungu bafite abandi barabureba bakabona batazabuharira abanyafurika kureka abanyafurika ntibahaguruka bakaburwanyira noneho rero kuvuga ngo biriya byo kubaho nko muri somaliya byo birumvikana nibyo bakora si muri somaliya gusa urabona byarabaye muri somaliya biri kuba muri kariya karere urabona etiyopiya bari intambara z'urudaca bateregida kure baramaje bayicamo kabiri eritira iragenda none ubu hari hasigaye dore uko bari kubigenza sudani bayiciyemo ibice ku mpamvu zidasobanutse sudani y'epfo n'iy'amajyaruguru ku nyungu zabo urabona repubulika iharanira demokarasi ya kongo nayo barikanizasiyo buri munsi ubu ubona ziyegeye na za tanzaniya buriya biriya bibazo biri kubera muri mozambique mu majyaruguru ya mozambique birototera na tanzaniya n'ibi by'impfu zaho za perezida wabo zitunguranye niyo urabona ko abanyafurikani badahaguruka cyane cyane abayobozi ngo bumve ibi bibazo nk'uko na porofeseri yahoze abisobanura noneho bavuge bati tugomba kurinda umutekano wacu akaba aricyo tuwugenga kandi tukagenga n'ifaranga ry'ibihugu byacu tugakora n'ibikorwa bituma afurika igenderana kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu ngende hano mu musisi ava hano akajya muri vakanse muri siberiya agafata ture akagenda ikamunyuza hose akanyura i mosiko akagenda agakomeza mu minsi nk'itatu akaba agezeyo n'indege ni ariko twebwe wajya kuva nk'ahantu mu gihugu cya afurika kugira ngo wenda ugere mu kindi ukagomba kunyura i pari cyangwa ahandi iby'imihanda byo ntawabivuga ko ntayihari ari imihanda isanzwe ari za gari ya moshi niyo ituma na kiriya kibazo cya gari ya moshi bahoze bavuga cya cya cadi kikamanuka kikanyura muri kameruni bikagera kuri iriya muri ziriya golfe kibateye ikibazo ni ibintu nk'ibyo rero abanyafurika bagomba gukora bakivana mu bwigunge bagahahirana bakagira ifaranga ryabo kandi bakabashobora kurinda umutekano wabo aribo bawurinze bo bwite naho ubundi bazahora muri biriya bya kudeta kandi ibihugu babishwanyaguze neza neza turagenda tugana ku musozo abantu batangiye imyigaragambyo ingabo zirimo zirarasa ibintu birimo birerekeza he twitegura iki mu minsi iri imbere muri cadi porofeseri kananura ngira ngo ahazaza ha cadi ntabwo hari kuboneka neza abaturage bari mu myigaragambyo kandi koko bararambiwe kuyoborwa imyaka mirongo itatu n'agatsiko kiharira ibyiza byose by'igihugu abaturage bari mu myigaragambyo kuko bavuga bati ntabwo twakomeza kuyoborwa n'umuryango n'ubwoko bumwe kandi budutsikamira bugafata hafi mirongo cyenda ku ijana y'ibyiza by'igihugu bakabyiharira kandi bo ari babiri ku ijana ibyo bintu barabirambiwe noneho bakavuga bati dukize igisebe none tuzanye tuzanye umufunzo bati tuzanye umufunzo noneho twagize imyaka mirongo itatu ya se none tugiye kuzongera kugira kuko basa n'abagiriyeho isengera ajyaho nawe yari afite imyaka agera mu mirongo itatu n'umunani none tugiye kongera kuzafata indi myaka mirongo itatu y'umuhungu we arera mu buryo bwemewe n'amategeko kuko ibyo nabyo byarimo biteza ikibazo mu muryango ariko ubwo hari icyo kibazo cya mbere ikibazo cya mbere ni abaturage barambuye ubutegetsi bubi bashaka kubaho neza kandi bakabibiharanira bakanabirwanira kandi ibyo birumvika ikibazo cya kabiri ni uko noneho buriya no mu muryango hari hagati y'uriya bariya bahungu be uwo mahamate n'urya zakariya baciyemo ibice nabo igisirikare ngira ngo niba mwaritegereje neza mwaritegereje neza amagambo yo gushyingura nyakwigendera marishari itino mwabonye ko zakariya arangiza ijambo kuko biri kuri yutube n'ahandi arangiza ijambo yavuze ko ashyigikiye kariya kanama ka gisirikari k'inzibacyuho murumva ko mukurikije amagambo y'uko umuntu witabye imana y'umubyeyi wawe urumva ko iryo atari ijambo ngira ngo nibyo bari bamubwiye ko agomba kuvuga byanze ikindi cyo mwitegereza ni uko undi muhungu nawe w'umujenerali abuderi karimu wavugiraga umuryango wose ari we wavuze ya tariki kose yapfuye ku cyumweru ko yapfuye ku wa mbere kuri cumi n'umunani ku wa mbere icyo ashaka kuvuga ni uko inama yatangiye kuri cumi n'umunani ku cyumweru ariko yenda muri icyo gihe cyo kumurasa bikaba byari byatangiye ku wa mbere ku masaha ariko akavuga ko yapfuye kuri cumi n'umunani urumva harya yabwiye abaturage ba cade n'isi yose ni mu byumva muri disikuru ye ko ibivugwa atari byo ibyo rero ni ikindi kibazo cya kabiri kiri guterwa n'urupfu rwa perezida idirisi debe dore ikibazo cya mbere ni abaturage barambiwe kandi batagishaka ako gatsiko kihariye ibiza by'igihugu kandi bose bagisangiye igice cya kabiri ni muri ako gatsiko nako kavuga kati ariko uriya n'ubwo ari murumuna wacu ntabwo ari uwe ni uwo arera ku buryo bwemewe n'amategeko ari nayo mpamvu burya afite ka kazina k'akabyiniriro bita kaka kuko yarerwaga kwa kaka yarerwaga kwa nyirakuru niyo mpamvu bamwita mahamati kaka aho kumwita idirisi debi bakavuga bati mahamati kaka utwo tubazo natwo turahari ibyo byose rero bikaba biri kwerekana y'uko aho tuye ejo muri cade hatari heza aho cade yerekeza ibyo ari byo byose abantu nibagerageza kumvikana bizashoboka ariko nibatumvikana aho cade iri kujya si heza uretse ko ngira ngo abenyegeza batangiye guhitamo icyerekezo ishobora kuzajyamo ibyo ngibyo byazatuma bashobora kugira agahenge muri iyi minsi ariko tubiteze amaso kugira ngo abaturage bose baba bari hanze baba bari mu gihugu bose baravuga bati turarambiwe kandi koko ubutegetsi bubi bwose bugomba kuvaho kuri hari icyo generale habyarimana yari avuze ku bijyanye n'icyo afurika ishobora gukora afurika ikora iki kugira ngo yigobotore bino bibazo kugira ngo generale habyarimana yabisobanuye neza ko kwirindira umutekano ari ikintu gikomeye kireba ibihugu kireba afurika yose kuko ngo akemuhana kazi imvura ihise nk'uko umugabo ntawe umurindira urugo sinumva ukuntu igihugu kitakirindira umutekano cyangwa ubwo ntikiba kikiri igihugu iyo kirindiwe n'abandi umutekano umuryango wa afurika yunze ubumwe ntabwo uzazimira uzazima kubera kiriya kibazo ariko wiyambuye indangagaciro zatumaga ugira ijambo mu bihugu indangagaciro zo kubahiriza inzego zatowe n'abaturage n'amategeko ari muri icyo gihugu ibyo ngibyo rero bishobora kujyana na cade bikazimira noneho bigatuma cya gitsure yari ifite mu bihugu cyane cyane aho bashaka guhindura inzego kubera impamvu nyinshi icyo giture gitakara ni ukuvuga ko bizaba bibaye ngira ngo uretse ko atari n'umuryango w'ubucuruzi sinzi icyo bazaba bamara cyane cyane ko babeshwaho n'imfashanyo zivuye i burayi burya abakozi b'umuryango w'afurika yunze ubumwe ni nk'aho bahembwa n'umuryango w'uburayi na biriya bihugu nka amerika gato gato kuko nuko bimeze urumva rero umuntu utifitiye icyizere utifitiye ubushobozi ntashobora no guharanira inyungu niba rero udashobora guharanira inyungu aho ajya ntabwo haboneka ubwo ni ukuvuga ko niba ari umuryango wa afurika yunze ubumwe ukaba udashobora kuba waharanira inyungu kuko ntushobora kujya guharanira inyungu n'uwugutunze ntabwo rero bishoboka yuko uzagira icyo umarira afurika ahubwo hagomba kwiga ubundi buryo cyane cyane bwo gushyiraho nka leta zunze ubumwe za afurika kugira ngo abantu bose bashyire hamwe byaba ibyo by'umutekano byaba iby'ubukungu byaba ibyo byo gukora ibikorwa remezo izo za gari ya moshi n'imihanda ihuza ibihugu bya afurika kugira ngo bahahirane byaba ngombwa kubanza kwishyira hamwe mu rwego rwa politike n'igisirikare kugira ngo abantu bose birindire umutekano naho ubu bazajya bagenda nyine umuperezida umwe nk'uko nguko ntagenda nk'uko bamukocore ntajya hari undi bamukocore ariko bose nibahinduka ba guverineri hakabaho umwe w'afurika nta n'umwe uzagenda ngo ajye yihandagaza ngo aze kumukocora birangirire aho ngaho ntabwo bishoboka afurika igomba kugenda yegera kuba igihugu kimwe hanyuma biriya bihugu bindi birimo hagati bikaba intara nyine ziyoborwa na ba guverineri nk'uko muri leta zunze bimeze leta ikomeye ifite ubuhangange n'ubudahangarwa kuko ari ibihugu mirongo itanu na kimwe byishyize hamwe bikaba biyoborwa ku buryo busobanutse afurika nayo ni ibihugu mirongo itanu na bine nibishyira hamwe basagira ingufu kandi ngo abishyize hamwe nta kibananira generale habyarimana ndabona ushaka kugira icyo bivugaho ibihugu bya afurika umubare ni akantu gato ngiye ni agaparu gato nigaga mu bubirigi nigaga n'umunyekongo muri ekoro dogera haza kuza delegasiyo y'abanyekongo iri igizwe n'abaminisitiri makumyabiri n'abasekiriteri genero n'abandi bantu bose bari nka mirongo itanu baza mu bubirigi bahamara ibyumweru baba mu mahoteli akomeye imwe umuntu umwe ngira ngo yishyuraga nk'amadolari magana atanu iminsi irangiye uwo mukoroneri twiganaga bikoko arambwira ati tujye gusezera kuri bene wacu bagiye gutaha delegasiyo ikomeye cyane cyane tujya abanyekongo ubwo tujayo uwari uyoboye delegasiyo nibwo tubwiye ati ubu ngubu twaraje ati twabonye imfashanyo ya ve miliyoni y'amadolari bishimiye cyane bari kunywa champagne izo champagne nazo zihenda cyane nyuma hari uwakiriye baraza atubwira ati dore depanse tudepanshije hano mu mahoteli uko zingana zari zirenze miliyoni makumyabiri babonye mu mfashanyo ibyo bakonsomera ubwabo za fedo misiyo n'ibiki byose abantu mirongo itanu abenshi ari ba minisitire amafaranga barayariye barayamaze n'uwo mwenda babahaye kandi bazohereza abantu bo kuza kuyarya nabyo kandi azishyurwa ibyo rero ni baratubwira ati nyamara bafite fore ekwatoriyani bagiye bakirwa batema ibiti gusa bya ribuyu mu minsi itanu babonye imbaho ziguze miliyoni ijana ariko ntabwo bumva ko icyo bagiye gukora hariya mu bubiri iyo iyo ilisirasiyo nyitanze kubera ko ziriya mfashanyo bavuga ngo baha ngo ngo abayobozi ba uniyo afurikeni babahemba bagira gute ni utuvungukiro bavana ku mafaranga ava muri afurika ibyo ngibyo aba bayobozi babyumvise nk'uko kadafi yabigishaga abanyamerika abafaransa abaki bose baza babirukira kandi bagakora eshanje umwe yubaha undi ariko ibyo ngibyo biragomba desiziyo ikomeye ntifatwe n'umuntu umwe wiherereye igafatwa n'abantu bose niyo ituma nk'iriya myigaragambyo iri kuba muri cade aho bagomba kuba imyigaragambyo iba muri afurika bakavuga bati turashyiraho abayobozi aba nabo paswe no mu buraya hano turi kugira ngo abantu babeho ibihugu bibeho bagize intambara y'imyaka ijana y'imyaka mirongo itatu ariko abantu b'abahanga baza guhaguruka baravuga bati bakora kontara sosiyale arizo zabyaye za konsesiyo ziriho nicyo gituma bagize amahoro kuva icyo gihe kugeza ubu nakongera akantu gato komeza porofeseri tujya mu isomo rya mbere kuri politiki y'umutekano umujenerali wari twigishaga ijambo rya mbere yavuze rikomeye yagize ati igihugu gishaka gutunga kigatunganirwa kigomba kwita ku busumbane bw'abaturage bacyo ndetse n'ubw'ab'ibihugu bidaturanye buriya kadafi yishwe idirisi debi areba muri sudani perezida bamugaragura mu muhanda bari muri pirizo areba muri mari ejo bundi baramwirukana mu muhanda mwarabibonye areba noneho waza gushaka manda ya gatandatu ari nayo asa n'iyazize ikibazo rero dufite muri afurika ni uko tutagira ibyo twigiraho ntitubone ko ako kaduruvayo kari mu kindi gihugu kagira ngo kazagarukira ku mupaka akaduruvayo karambuka kuko abagatera ntibarusahurira mu nduru uyu munsi iyo bagukunze ejo barakwirenza kandi hari umuntu wigeze abivuga buriya bigira ibice bitatu ibyo bibazo byo kwirenza umuntu icya mbere mu gifaransa bacyita reshe iyo bagukunze barakwamamaza bakakugira igitangaza icya kabiri bacyita rashe iyo babona utangiye kubangamira inyungu bagenda bakwigizayo batangira buhoro buhoro batangira guhindanya ya sura bari baguhaye yenda utanakwiriye etape ya gatatu niyo ngiyo rero renshe abantu rero ntibabone ko bageze aho ngaho ko igihe cyo kugenda kigeze hari n'igihe bakikubwira nk'uko babibwiye mu butu batigenda ati abaturage barankunze atazi ko aribo bari babamukundishije kugera ubwo yagiye yiruka bamurasa munsi y'amaguru igihe yari mu ndege ava i kinshasa ajya hariya iwabo i baduritse Profeseri paul kananura umwarimu muri kaminuza ya bordeaux mu bufaransa ukaba impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane reka nanone nongere nshimire general bem emmanuel habyarimana mu busuwisi akaba impuguke mu bya gisirikare n'umutekano general habyarimana wakoze cyane kuri uyu mwanya wahaye ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri isanga murakoze cyane rwose nshimiye namwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika mbibutse ko kiguma ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese